iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu ni igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dusamiranira i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanje aloise bigirimana uyu ukaba n'umwanya wa ca kiganiro mukunda murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi ry'amerika ariko imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezina tubanze duhakanya mugenzi wacu frederic nkundi kije adushikirize amakuru avugwa mu karere frederic
urakoze aloise mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye n'iradiyo ijwi ry'amerika incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH usaba leta kutitwaza ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu gusasira indava ikibi no kudahana ivyaha uyu murwi usaba leta kandi kwihweza neza igasubiramwo ingingo yafashe yo guhagarika amashirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu kuri munsi wa gatanu umukuru wa CNIDH Jean Baptiste Baribonekeza yahaye ikiganiro abamenyesha amakuru mugenzi wacu Eroge Wirikaneza yari yahishikiye Mwitangazo umugwi w'igihugu wigenguje rero watakazi na muntu CNDH wasohoye kuri uyu wa gatanu uvuga ko utewe umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU uwo mu gutanga karorero kicuka kibi kiri hagati y'igisata ca ONU kijejwe agatakazi na muntu catewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icenda uwo mwaka iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka kaga kihonyabwoko mu vyasabwe muri iyo raporo nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politike ibi vyatumye leta yikura amasezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI umukuru w'umugwi CNDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasa indavu kudahana Jean Baptiste baribonekeza ku bwa CNDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruhu rw'amazi ku vyaha vyo gusinzikaza agatakazi na muntu vyakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi ahubwo umurwi CNDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza ku vyaha vyose vyo gusinzikaza agatakazi na muntu vyakozwe no kumenyesha ukuri gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agati y'akazi na muntu iranduranwe n'imizi umukuru wa CNDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza ku vyaha gukora amatohoza yigenga Jean Baptiste baribonekeza hamagarira ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'u Burundi kugira buronke uburyo bukwiye bwo gukora amadosiye atandukanye umugwi CNDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira ko amatohoza Eroge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze eroge perezida Pierre Nkurunziza aheje gutanga ihumure ku banyagihugu bo mu kirundo bugarijwe n'inzara yabahumurije ababwira ku ifungurwa ziriko ziregaranywa mu gihugu cyose akaba yavuze ko mu kiringo c'indwi imwe imfashanyo zizoba zabashikiriye turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru muriwe neza Jean Bosco abanyagihugu bakiriye gute iryo jambo ry'ihumure bashikirijwe n'umukuru w'igihugu
ego abanyagihugu ahegereye gushikiriza iryo jambo bakomye amashyi ndetse bagenda bafite umwizero bakaba barindiriye ko muri iyo ndwi imwe ibyo bifungurwa bizoheza bikabagera ko kugira bashobore gusubira kubaho nk'uko bari basanzwe baho umukuru w'igihugu ariko akaba yabamenyesheje yuko izo mfungurwa naho zizoza bategerezwa gufata imigenzo myiza bakavavanura n'imigenzo yo gushora ibyabo byose isanzwe ivugwa ngaho mu gabira kugira ngo bishingiye ibyo kunywa inzoga bibagira kubikira akazoza muribaza ko iryo jambo yabashikirije rizotuma bamwe mu barundi bo muri iyo ntara bariko barahunga inzara bahagarika iyo ngingo yo guhunga iyo ntara
mu gihe ibyo mfungwa ziba ari imfungwa zikwiye bakabandanya bafungura ata nkomanzi turizera ko byoshoboka yuko abanyagihugu batabandanya guhunga ariko mu gihe zoba ari imfungwa zidashobora kubagumiza eh, ngaho kugira ngo bashobore kubandanya bakora kandi bizigiye no kuronka icyo bafungura eh, buri munsi eh, naho nyine kumbure barashobora kuzobandanya babira ba- bakarondera ahandi zibandanya kuva kugira bashobore Urakoze.
eh, kuguma aho mu kirunda urakoze jean bosco turagutera akamo mu kanya kari imbere
barakoze bagenzi bacu frederic nkundikije hano i washington hamwe na eroge birikaneza na jean bosco ndarurinze ku makuru bahejeje kudushikiriza ubu naho n'umwanya wa ca kiganiro mukunda muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane uburundi bwinjira mu ntambara abarundi batari bake barataye izabo bamwe bahungira mu gihugu hagati abandi hanze y'igihugu mu bihe by'intambara nk'ibyo canke inyuma yaho abakenyezi abana hamwe n'abageze mu zabukuru nibo kenshi bahura n'ingaruka mbi nyinshi aho usanga ari bo babangamirwa kuruta abandi iyo bahungutse barahura n'ibibazo byo kubura ibyo bafungura iyo babibonye naho nibo usanga bafungura inyuma y'abandi bahejeje kubona yuko abandi bafunguye amashyirahamwe rero atari make yaba ayo mu gihugu canke amashirahamwe mpuzamakungu yarahagurutse kugira arabe ico yofashisha abo bakenyezi rimwe muri ayo mashirahamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Care Care Burundi rikorera mu gihugu c'u Burundi mutumire mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu n'umufasoni Jose Ntabahungu arongoye igisata gifasha mu guteza imbere abakenyezi no kubashigikira mu iterambere ridakumira muri iryo shirahamwe Care Burundi bimwe rero mu byo iryo shyirahamwe rifashisha abarundi kazi ni ukubigisha kuziganya kuguranana kugira babashe kwibako ntibame bateze amaboko ngo bahabwe imfashanyo yama usanga ari ntica ntikize kuri telefone turafise umutumire rero wacu nk'uko twababwiye ni jose ntabahungu jose mwiriwe
mwiriwe neza turabashimiye kubona mwigoye mu kaduha akanya nk'aka
yego turabashimiye namwe
Eh, imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze tubasabe mwidondore hanyuma kumbure mudushikirize muri make ibyo mujejwe muri iryo shyirahamwe
Eh, ndahaye mwiriwe eh, abantu bose turi kumwe muri kino kiganiro muri sanze jewe nkaba nitwa eh, jose ntabahungu eh, nkaba nkora muri care international eh, ikorera mu burundi Eh, nkaba njejwe eh, ndongoye umugambi wo guteza imbere abakenyezi Eh, tukaba dukorana n'abakenyezi b'abirimizi abakenyezi bato bato bo hagati mu gihugu Eh, tukaba tubafasha eh, mu migambi y'iterambere Eh, tukongera tukabafasha no mu bintu by'ubumenyi kugira bamenye ibintu bijyanye n'agateka kabo ibintu bijyanye n'amagara yabo ariko kandi tukabafasha cyane cyane mu buryo bwo kurondera udufaranga kugira ngo biyungunganye eh, bashobore guteza imbere imiryango yabo ingo zabo bashyira abana babo mu ishuri kandi turakorana n'abashingantahe babo kuko abo bakenyezi dukorana baba bafise ingo baba bafise abashingantahe n'abana nabo nyene turabigisha abana bashinga ntahe kugira ngo bashigikire abapfasoni babo mu bikorwa vy'iterambere baba bariko barakora kuko nk'uko musanzwe mubizi hano mu burundi wacu eh, umukenyezi mu rugo eh, ni umuntu umugabo wiwe umushingantahe wiwe atamushigikiye mu dukorwa two kwiteza imbere yohava ataca ashikako kininiya turagerageza rero nabone kubigisha gufashanya n'abakenyezi babo kugira ingo zabo zitere imbere kandi n'abakenyezi batera imbere kuko twasanze abakenyezi b'abarundikazi ni abakenyezi n'ukuri b'ishaka bafise inguvu n'ingoga n'ishaka ryo gukorera igihugu cyo gu- cyo gu- eh, ishaka ryo kwirondera ibintu bijyanye n'iterambere mbwaba buragishigikira bakabura gifasha ufashije gato urabona ko baca baguruka bagatera imbere rwose Mm. kuva mbega tu- nta- ndababajije mwoba mwatanguye gukorana n'abakenyezi kuva ryari
Eh, twatangiye gukorana n'abakenyezi kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu niho twa- siho- kera mu burundi yatanguye imbere yaho ariko igitangura twakora eh, ibyo nokwita eh, les actions humanitaires twagiye mu bintu by'iterambere tuca duhera ku bakenyezi mu bihumbi bibiri na gatandatu urumva turamaze imyaka cumi eh, dukorana n'abakenyezi dukorera mu ntara cumi eh, ku ntara cumi n'indwi z'igihugu cyacu kandi intara turiko turakoreramo tu- duca dukorera mu makomine yose Eh, urumva turamaze imyaka cumi dukora ibikorwa byo kuziganya no kuguranana abakenyezi ba mbere twatanguranye uyu munsi barateye imbere cyane kandi barafise ibintu Ni- ni- bifadika ni nacyo ni na- eh, murambabarira ni nacyo kibazo nagira nda- umukenyezi w'umwirimizi murambabarira ni nacyo kibazo cya kabiri nagira ndababaze kuva mutangura umwimbu mumaze gushika ko umeze gute
Eh, nkumbure sinobaha ibiharuro bi- bi- bi- bi- biri eh, bidomye ku rutoke ariko eh, turafise abakenyezi benshi bamaze eh, gusanura amazu yabo bamaze gushira abana babo mu ishuri bamaze kwiga gusoma no kwandika basigaye bazi gutandukanya imbyaro bafise eh, eh, urudandazwa rufadika U- bamwe baragura amamoto abandi a- amamoto eh, bakoresha taxi moto abandi baragura amatongo eh, bakanayandi- bakanayiyandika ko abo eh, abashingantahe babo babibemereye hariho n'abatanguye kwiyumvira kugura imiduga turafite abakenyezi nka batandatu umunani baguze imiduga kandi ni ukuri abo n'abakenyezi babirimizi bo hagati mu gihugu kuko nicyo gisata twe dukorana nabo ni abantu batagiye mu ishuri mugabo turabigisha gusoma no kwandika tukabigisha kuzigana no kuguranana tukabigisha eh, ibyigwa sinigeno vyita mu kirundi eh, leadership communautaire um, uburongozi eh, tukabigisha kwitoza tukabigisha i- ingene bokwiga kuvuga mu bandi bantu ugasanga bariyamamaza eh, bagatorwa ku nzego zo ku, kuri colline ku- Ku mutumba, mu matora yo ku ku matumba.
mutumba ego ni ukuri eh, baratera imbere rwose kandi eh, ubu unye twaratanguye no gukorana n'abigeme eh, bo hagati mu gihugu kuko bariko barabona abamama babo ingene biriko biragenda nabo nyene baciye bifuza kugira amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bagaheza bakadandaza utuntu duto duto hama bagatera imbere benshi nti- hariho benshi cane eh, bari no mu ishuri abana b'abakobwa ba ruguru bari mu mashuri mugabo bakaja muri iyo migwi yo kuziganya no kuguranana ugasanga nibo basigaye barihira amashuri barumuna babo hari n'ababa bari baravuye mu mashuri ugasanga basubiyeyo hariho abariko baraheza za segonderi amashuri eh, eh, em, amashuri yisumbuye yisununuye yisumbuye bari barahagaritse kubera ubukene bw'abavyeyi ni ukuri turabona ko ivyo bikorwa ari ibikorwa bi- biteza imbere abanyagihugu mbega mbega nk'abanyagihugu b'abakenyezi kumbure baba bari kubarumviriza muri aka kanya ijwi rya amerika iki kiganiro boba bifuza imfashanyo bumvise ibyo bavuga mubashikira gute
Eh, twe turagenda eh, hagati mu mu gihugu tukagenda mu ntara eh, tukavugana n'abajejwe intwaro tukababwira yuko tuje muri iyo ntara iwabo tuje tuzanye umugambi uyu n'uyu n'uyu dushaka gukorana n'abakenyezi hama bagaheza bakaturarikira abantu ku mitumba tukaca tuja kuri iyo mitumba baturarikiye kw'abantu tukasigura umugambi dufise tukaca du- tukavuga n'abantu dukorana abari bo kuko ntidukorana n'abantu b'abakozi ba leta canke abantu b'abadandaza bakomeye dukorana n'abagore eh, b'abirimizi nyene ni ukwita sinobita rwose bantahonikora mugabo abantu babayabaye kugira tubateze imbere hama tukabasigurira umugambi tugaca tubabwira tuti aba abumva banyuzwe nibi- nibitunganye mu migwi hama tukagaruka tukaraba ko iyo migwi bayitunganije tugaca dutangura kubaha inyigisho hama tugaca tuguma tugaruka kubaraba kuko aho o ni nk'aho tuba tuhakuye umwimbu w'imigwi ibiri cyangwa itatu cyangwa itanu y'abakenyezi tuzoza turagaruka kuraba tugaca rero dutangura kubaha inyigisho hama bakaca batangura kuzigana no kuguranana tukabigisha ingene babigenza tukabigisha n'imigambi y'iterambere ubunye turafise n'abakenyezi dutanguye kwigisha ingene bohingura nk'i- nk'ibitegwa barima eh, by'isoya ibiharage bakabihindura mu mafu kugira ngo bashoboye kubibika bashoboye no kubidandaza kandi bimara igihe gutyo eh, kabe Mura- nk'akanyungu murakoze eh, ko mu muryango ku kwifashisha kuko urumva n'abirimizi hariho ibintu bimwe bimwe tutobigisha kuko ntitubakura em, ku mitumba iwabo aho babaye tubafashiriza aho nyene ku mitumba mugabo tukarondera ikintu aho nyene babaye bokora kugira ngo bahaterere imbere banahateze imbere
murakoze murakoze ikiganiro ni muri sanga ku ijwi rya amerika umutumire ni jose ntabahungu akora mu gisata gifasha abakenyezi mu ishyirahamwe care international riri mu gihugu cy'u Burundi muri iki kiganiro nk'uko musanzwe mubizi turakira ibibazo canke ivyiyumviro by'abanyagihugu baba bifuza gushikiriza inimero yacu ni amajana abiri na kabiri mirongo ine na kane rimwe icenda icenda gatatu ndayisubiramwo bibiri ubusa bibiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu mudutelefone co tubona akanimero kanyu hanyuma tugaca twongera tukabatelefona kuri telefone turamaze kuronka abanywanyi turafise Eugene- Eugene Eugene mwiriwe
Mwiriwe neza aho kuri radiyo voda amerika mudutelefone murihe
Ah, turi ngaha mu gisagara cya bujumbura yego mufise ikibazo canke iciyumviro
yego ndaramukije umu- ndaramukije umutumire ndetse eh, n'abakozi bose ba radiyo ijwi rya amerika murakoze
aho sinibagiye n'abarundi sinzi eh, bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu bose ndabaramukije cyane Mhm.
hanyuma nanje eh, nagoma manze ntere intege umfase ndamubwira ati nukomeze uri ku gihugu kija cane numvise ko gifise umugambi mwiza
Mhm.
ndaramubwire ndaramusabe yuko kumbure eh, yoshika mu gihugu cose kuko sinzi yuko bakorera mu gihugu cose mu ntara hagati hamwe iyo badakorerayo ah, mu, mu, bi- mu ntara zitandukanye zose zigize igihugu nkamusaba yuko yoshikayo hama akabandanya ndumva ko ari akiteka ku gihugu Mhm.
hanyuma ndaramubaze ntabwo ndamubaza ikibazo rero Mhm.
mbega mwoba mukorana na leta cyane hamwe mwoba mukorana mwoba muko- mudakorana na leta hoba habuze kugira ngo mukorane na leta ko ico numva ari igikorwa cyiza cyane kandi ari ikintu kizana iterambere ku gihugu cyacu cy'u Burundi
Mhm. Urahejeje.
hanyuma Mhm.
nce namubanje nce ndamubaza ikindi naco Mhm.
ni nk'intererano nashaka kumubwira eh, nko mu gihe bari mu manama nagoma ndamusabe kuko hari abavyeyi usanga bamwe bamwe usanga bigisha indero mbi abana babo
Mhm.
ndamusabe yuko yoza arakebura abavyeyi bamwe bamwe baga- ba- bagakura bahanura abana babo mu kubakundisha igihugu kuko hariho bamwe bamwe usanga bigisha abana babo gukunda igihugu mbere ugasanga bashyiramo umutima bakazikira ko kubabwira ati mwana naka ni mubi mwaka ni naka ni mubi umwana ukazosanga ariko arakura adakunda igihugu adakunda adakunda n'abeneco ivyo navyo gusanga bizana ingaruka mbi ku gihugu kuko iyo umwana adakoranye indero umwana adaku- adakoranye indero umubyeyi amuhaye biragoye kugira ngo ayironke iyo ariko arakura niyo ari mu ishuri niyo ari usanga bigoranye umwigisha ariko aramwigisha ugasanga ni- ni- ugasanga biragoranye cyane biragoranye cyane ugasanga akoranye agasuzuguro niyo mpamvu rero nayo ndamusabye kugira ngo azoze aracishamo iyo bari mu nama agacishamo nk'impanuro Murako- ababyeyi murako- kugira ngo ba- ba- bigishe abana babo bakure bakunda igihugu murakoze murakoze yabyumvise turafise kandi na steve ku murongo wa telefone steve mwiriwe steve muratwumva
yego ndabumva ni intore ku ijwi rya amerika yego ni impore muhagaze he muri he
Eh, ndi bujumbura mu bwiza ku rya kane nimero ijana na zitatu yego mushikiriza ikibazo canke cyiyumviro
Eh, bwa mbere na mbere kwanza ndamuje mutumire
arakumva Eh, hanyuma hama nkabandanya ndamutera intege kuri icyo gikorwa ariko barakora ni cyiza cyane kiratunezera cyane hanyuma nkongera rero nkaca ndamubaza sinzi ko baba bakorera mu gihugu cyose sinzi ko babanzakanyisha diregitima ahangaha nyine bandanya ara- bandanya hari n'uwabajije ikibazo nk'ico nibaza ko yovyishurira hamwe bandanya ikindi
ego hama nagomba namwe nico ndabasaba muze kumpamagara muri ca kiganiro c'umuziki nze gutasha ndabibasavye nzoba mukoze cane
yego murakoze
ego ndabarindiriye kandi yashe muherutse kunterefona kweri mwarampeze barabyumva nibaza ko nibaronka akanya canke nibaje nimba ata abandi bafise barashobora gutelefona turi tura- dusabe mutumire wacu jose ntabahungu yishure aba banywanyi bacu babiri
Mhm. murakoze cyane Eh, ndashimiye cyane abo banywanyi bahejeje kubaza ibibazo ni ibibazo byiza kandi ndabashimiye kuba baduteye intege Eh, ni byiza gukora wumva ko ibyo uriko urakora hari akamaro biriko biragirira abantu kandi hariho n'ababishima Eh, murakoze rero ku kibazo abatumire babiri bahejeje kubaza kijyanye n'uko eh, eh, dukorera mu gihugu cyose ntidukorera mu gihugu cyose kuko ntibyoshoboka Eh, tu- du- tugenda twagura aho dukorera buke buke Eh, naho tugeze mu ntara cumi tugitangura twari mu ntara zine Eh, twatanguriye mbere mu ntara zitatu hama turaja muri zine none ubu tugeze kuri cumi Eh, ico twongeye ko ni uko ubu unye tugiye mu ntara imwe tuja mu makomine yose y'iyo ntara kuko biragoye n'imigambi y'iterambere bisaba uburyo bwinshi butari n'uburyo bw'amafaranga gusa mugabo birasaba n'uburyo bw'abantu n'umwanya urumva rero tugenda buke buke kandi ndizeye ko nkumbure ntawe uzi imyaka kera international isigaje gukorera mu burundi byoshika umunsi umwe izo ntarindwi zisigaye nkumbure tukazozishikamwo kuko gushika ubu turi kuri cumi ku ntara cumi n'indwi hariho rero ikindi kibazo umutumire wa mbere yabajije ngo mbega twaba dukorana na leta Eh, sintahura neza icyo ashaka kuvuga ashaka kuvuga gukorana na leta ariko iyo ukora mu gihugu eh, ntushobora gukorera mu gihugu eh, ata migenderanire eh, ugirana n'intwaro kuko twe tugiye mu ntara eh, tukajya gukorana n'abanyagihugu ntitugenda mu mihana kwihamagarira abanyagihugu eh, turakorana n'abajejwe intwaro aho mwi- aho onye mu- ku mutumba bakaturarikira ariko twebwe nk'ishirahamwe mpuzamakungu icyo navuga mu gifaransa ong international eh, ego turubaha inzego z'igihugu tukubaha amategeko y'igihugu mugabo dukora mu bwigenge eh, bisigura yuko tuba dufise porogaramu dukurikiza tuba dufise eh, metodoloji uburyo dukoreramwo mugabo eh, ntidukora eh, tutisunze eh, amategeko y'igihugu rero turakorana n'intwaro mugabo mu buryo eh, navuga tu- turigenga muga kandi turakorana n'intwaro kuko dukorera mu gihugu dukorana n'abanyagihugu eh, mbere n'abajejwe intwaro hariho ibyigwa duhora tubaha eh, rimwe rimwe bijyanye n'iterambere eh, kuko nibaza ko eh, nabo nyine bamwe bamwe baba babikeneye no kugira ngo eh, bashobore no kubandanya nabo nyine bafasha abanyagihugu Mm.
Eh, kuko nk'aba- nka- nk'amashyirahamwe y'abakenyezi ya mbere twafashije haheze nk'imyaka cumi ntituguma tubafasha tuba twarabafashije tukabakurikirana imyaka ibiri itatu haragera igihe tukabacutsa mugabo tukaza turasubirayo kuraba ko ya migambi twasiga bariko barakora babandanya kuyikora ni byiza rero yuko eh, aho babaye eh, abandi bantu bahari baba babizi bafise ubumenyi kugira babandanye bakorana neza Yego, numva umengo yego.
ico kibazo ni ukuntu nocishura ego ni Hanyuma- e- ego ego Mhm.
ego bandanye hariho n'ikindi kibazo eh, babajije eh, nimba ni nk'intererano yatanze eh, y'uko dufasha urwaruka kugira bakorane indero nziza ego cyane rwose muri keha international turafise imigambi y'urwaruka n'imigambi y'abakenyezi kandi imigambi y'urwaruka yavutse eh, biva- bivuye mu cyo kwita evaluation eh, kuraba ingene ibikorwa byagenze muri ayo ma- ma- muri ayo maporogaramu yo gufasha abakenyezi nibo batubwiye bati abana bacu urwaruka rwacu rurakeneye ibi n'ibi n'ibi n'ibi hariho rero imigambi ijejwe n'ukuri urwaruka turafise urwaruka rw'abigeme bari mu mashuri abatari mu mashuri turafise rero eh, n'aba- abasore eh, bakiri bato kuko twarabonye yuko ego turigisha abantu bakuze mugabo hariho ibintu bimwe bimwe usanga byobaye ari byiza tubyigishije urwaruka rukazoja mu- mu myaka yo kuba abantu bakuze Eh.
bakuze hari ikindi kintu Mura- bafise murakoze murakoze turafise uwundi Namwe.
munywanyi turafise uwundi munywanyi kuri telefone Justin mwiriwe muhamagaye murihe
mu gisagara cya bujumbura ego tubasabe mushikirize ikibazo canke intererano yanyu
ariko mbere ni ko dushaka kubaza ego eh, eh, yavuze yuko iryo shyirahamwe ryigisha-
ntitubumva neza ntitubumva neza raba ingene muhagarara neza ntitubumva neza musubiremo ikibazo
yego ariko aravuga yuko iryo shyirahamwe ari ishyirahamwe rikora ibyerekeye abana bakenyezi mu byerekeye ubuteganya no kugurana no kwiteza imbere ego
amahanga ashaka kumbaza mbega iryo shyirahamwe rikora mu buryo rizungurana ingwane z'amafaranga kandi nimba ari ingwane z'amafaranga naho eh, ituruka ku itato imbere itangwa itangwa gute ku rugero rungana gute Eh, ko n'akazo ka mbere Mhm.
hanyuma nk'akazi kakorera mu ntara icumi eh, ndashaka kumenya ko mbona eh, urwazo ko abana bakenyezi babirimije kandi urabona ko mu gihugu cyacu ah, mu burundi mbegeye usanga bitoroshe mbega ko yavuze batuma abagize intwaro kurarika naho bigora bagasanga eh, ah, mu ngo abakuze batoroka ngo bara- birababere nk'intamba nyine bimanye yuko nicyo iyo ry'uburundi imeze murakoze
murakoze turafise na kwizera imana kuri telefone kwizera imana mwiriwe kwizera imana muratwumva turafise kandi uyu turamubuze reka turafise kandi alice alice mwiriwe
mwiriwe ego murakoze tura turifuza yuko abakenyezi canke abigeme iyo turiko turavuga ibibazo vy'abakenyezi nabo neboza baragira uruhara bakagira ico baterereye turabashimiye kandi Alice mu telefone murihe
mpagaze mu ntara ya bujumbura ego mufise ikibazo canke intererano
ndafise ikibazo kandi ndafise n'intererano ego umwanya nuwawe
ego nda- bwa mbere na mbere ndaramugije uwo mutumire w'uno munsi muri kino kiganiro Mhm.
Eh, hama jewe nari mfise ikibazo nagomba kubaza numvise yuko iryo shirahamwe care international rimaze imyaka cumi rikorera ngaha mu gihugu cacu c'uburundi Mhm.
kandi numvise yuko eh, ririko rimaze gukorera mu ma- mu ma- mu ntara zishika icumi kuri cumi n'indwi zige- zigize igihugu cacu c'uburundi Mhm.
nashimye cyane rwose rero ukuntu eh, nisunze ku nsiguro yatanze ukuntu bagenda bakorana n'abakenyezi mu bisanzwe uri kuraraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakenyezi ni abantu umenga barakengeretse cyane na cyane cyane abakenyezi b'abirimizi Eh, akenshi bikunze kuvugwa yuko badakwiye kuja habona bakwiye kuguma mu muhira bagakora udukorwa two muhira eh, bakarindira utuntu umugabo ahava atahana twonyene eh, nabo bakaguma mu bijanye n'amatongo yo muhira rero kuba abo bantu bari- bariyumviye ko umukenyezi akwiye kuja ahabona hama nawe akagira ico ashitseko akaja mu ishyirahamwe akabona umwimbu mwiza numvise ko biga n'ibijyanye ni- n'amagara yabo sinzi nkirondoka rijyanye n'amagara meza dufate ibyo ndazi yuko babibigishamo ibyo byanyoheye cyane rwose rero nagira ndamutere intege cyane rwose Eh, aho bari hose hamwe n'abo bakorana kugira ngo ah, bashishikare gukwira hagati mu gihugu cyose ndibaza nka jewe nk'intara mvukamo mvuka mu ntara ya mwaro iryo shyirahamwe ntaririyo kuko ukeneye bwabyumve kuko numvise yuko akorana n'aba- n'abigeme nanjye ndi umwigeme ukeneye bwabyumve mba narabyumvise rero bashishikare kugira ngo natwe bwe iwacu imwaro iryo shyirahamwe rizoshikeye Ah, abigeme nabo barakeneye gutera imbere kuko nabo muba barafise ibibagora mu gihe benshi ba- batega amashi ababyeyi babo nk'abari Mhm.
mu mashuri Mhm.
hariho nk'utuntu usanga umunyeshuri akenera kugura Cagagura, ugasanga arenda cagagura.
kudusaba umubyeyi Mm.
alo Ya nyarutsa cagagura.
Aro? ego ugasanga arimo kugaba umubyeyi hari n'igihe umubyeyi usanga atadufise ariko ari mu ishyirahamwe ugaca usanga araturoza hanyuma ikindi kibazo nagomba ndamubaze nagomba ndamubaze yuko eh, mu gihe mu gihe bishitse bagashika ku mutumba kanaka nagira ndamubaze yuko hariho amakomite ajejwe gukurikirana ayo mashyirahamwe aba ahari murakoze Murakoze Madame Jose Ntabahungu utarishura ibi bibazo nshigikire ikibazo ca mbere cabajijwe mbega muvuga ko mufasha mukabafasha abo bakenyezi kubigisha kuziganya no kuguranana umuntu yumvise ukaca yumva yuko umenga harimwo ivy'amafaranga murabaha amafaranga Mm.
canke nshigikire nk'ikibazo ca Justin mutwishurire hamwe
ego Eh, mwakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, turakunda kuronka iki kibazo kijanye n'amafaranga twebwe metodoloji dukoresha eh, mm, ubuhinga dukoresha approche dukoresha nta mahera duha abanyagihugu tugitangura gukora byaranateye ingorane pas- kuko abantu tu- duhamagaye tukavuga ko tugiye gukora imigambi yo kuziganya no kuguranana abantu biyumvira ko tuzobaha amahera ha- tuzobaha ingurane mugabo mwumvise nye- neza ko byitwa kuziganya no kuguranana turabanza tukabaha inyigisho tuka- tukagira ibyigwa twebwe nyene ibyo nokwita mu gifaransa etude dukora aho muri iyo ntara turoyemwo tukaraba udukorwa duto duto dusanzwe abakenyezi bashobora gukora bakinjiza amahera hanyuma ayo mahera baronse tukaba twarabahaye inyigisho z'ingene bo- botunganya ayo mahera bakaca baza baraziganya kundwi kundwi mu ishyirahamwe bashinze amahera bashoboye kuronka ari ijana ari amajana abiri ari amajana atatu kundwi kundwi hanyuma haheze ikiringo cy'amezi atatu cyangwa atandatu bakaca batangura kuguranana muri ayo mahera nyene bonyene baziganije mu ntango womengo ni ibintu bidashoboka womengo ni ibintu bigoye n'abo bakenyezi baca bamera nk'abataye intege mugabo abo twatanguranye baremera barashishikara barabonye ingaruka nziza yabyo twe tuzana inyigisho tukazana ibitabo eh, bandikamwo tukazana udusandugu bazoziganyamwo tukabaha utugufuri ubukoresho bwose buba bukenewe utwo dusanduku Mugabo nta mahera murambabarira cumi tubaha utwo dusanduku batubika hehe barafise ibiro barafise ubabikira nta biro bimeze baba gute ba- nta biro baba bafise ingene tubi sinigano bivuga ni ni ni ni iyi approche eh, ubu buhinga Mhm.
ni cigwa cose gifise ubuhinga icenda Mhm.
eh, bwo gukoresha ako gasandugu kaba gafise amagufuri atatu urufunguruzo umwe umwe wese mu bakenyezi batatu baba bajejwe ako gasandugu agatahana urufunguruzo harimo ayo mahera kandi ako gasandugu karakuranwa eh, uyu munsi kagatahana uyu u- uwundi munsi kagatahana uwundi kandi nta n'umwe aba ashobora kukugurura baramutse bakuguruye bakazana mu ishyirahamwe bakakugururira imbere y'abanywanyi bose ariko ubu aba mbere baramaze gutera imbere ubu rero turi ko turabigisha ingene boja kuziganya mu ma microfinance aba yegereye ngaho hafi tukabigisha ingene baja gusinya ingene baja kugura amakonte tukabibasigurira tukagenda tukavugana n'ama microfinance akaza nayo nyene akabasigurira ubu aba mbere naho bageze Eh, n- ariko nta mahera tubaha nashaka abantu bavyumve Eh, nta- Bakoresha nta amahera nyungu yabo.
rero bibamwe kuko twe nta mahera tubaha mbwa turabaha inyigisho nyinshi cyane tukabakurikirana tukabagendera eh, tukagira ibyigwa tukabereka tuti ngaha mu ntara iwanyu murashobora gukora utu utu utu utu iki coshoboka iki cohaba ibintu nk'ibyo tukabaterera muri mwene ibyo bintu by'ubuhinga ariko tutabahaye amahera kuko iyo tubahaye amahera ntibi- ntibirama uca usanga bitaramye kandi ubwo buhinga buratubuza guha amahera umunyagihugu uramwigisha ariko ukamwereka ubuhinga ukakora ibyigwa nk'uti wokora iki byogenda gutya wobigira gutya wobigenza gutya kandi ukamukurikirana ukamara nk'imyaka ibiri itatu mugendera mugira amanama umwigisha akugira ibyamugoye umukosora akazoteba akigenga sinzingira icyo kibazo ndacishuye hari ikindi kibazo babajije ngo ko ari eh, administration iturarikira eh, abajejwe intwaro ko atangorane bitera nta ngorane n'imwe gushika ubu biratera kuko bo bararika abanyagihugu ku mutumba bakaza eh, ari benshi hama twe baka- tu- bakaca baduha ijambo tukaca dusigura uwo mugambi tugasigura ubwo buhinga kandi imigwi ni twebwe dufasha kuyishiraho mwe babajeje intwaro nibo baba bararitse kandi bararitse haza abanyagihugu nka kurya baba baje nko ku isoko Yego.
ngabo twebwe nk'ishirahamwe mpuzamakungu ntitwogena ngo turarike Yego.
abajeje intwaro nibo bararika mugabo iyo migwi nitwe tuyishiraho nitwe tubasigurira ingene bigenda n'ibindi byose mugabo tukabikora eh, ku mugaragaro Eh, nayo ahandi ntawovuga ngo abajeje intwaro bahejeje kurarika barabandanya badu badutorera imigwi dukorana nabo oya ni ukuri murakoze hama amakomite eh, alisi yabajije yego ikijanye n'amakomite ucagagure ucagagure
ego iki ku kijyanye n'amakomite hariho eh, icyo twita aba agent encadreur ni nk'abarongoye eh, iyo migwi ku mitumba baba batowe n'abo bagore nyine baja mu eh, imigwi imaze gushigwaho Mm.
umugwi umwe umwe uratora uwuserukira abo rero nibo baca ba- tuza turigisha bakaca basubira mu mugwi w'abakenyezi iwabo kuja eh, kubabwira ibyo tuba twabigishije hakaba n'igihe tubahamagara bose ayo makomite rero aba yatowe ngira noyita amakomite ngira nico yashatse kuvuga baba batowe n'abo bakenyezi nyene bari muri iyo migwi hama ikindi naco care international imaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri mu burundi uwo mugambi wo gukorana n'abakenyezi niwo umaze imyaka cumi kuko care ikiza yafasha impunzi eh, abadeplase yari muri humanitaire ubu rero niho twagiye mu by'iterambere numva inyishu notanga ari izo hama hariho umuntu ngira ni yarisi nyene ava imwaro Yego.
imwaro ntituriyo imakamba ntituriyo ibururi ntituriyo mucankuzo ruyigi karusi na meri turi mu zindi ntara zose kiretse izo onye mbwa hariho ayandi ma ong international nka irc nabo bari bari bururi i- eh, imakamba natwe turi iyo ingozi kayanza muyinga kirundo gitega eh, nuko bimeze mu majambo Murakoze.
make novuga yuko mwagabuye intara zo gukoreramwo ikiganiro ni ijwi rya ni muri isanga gica ku ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa mungu umutumira uno munsi ni Jose ntabahungu akora mu mu shirahamwe Care International mu Burundi turiko tuganira ku migambi bafashisha abakenyezi mu gihugu c'u Burundi
muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika turabandanya turonka abadutelefona bifuza kugira icyo baterereye kuri telefone turi kumwe na kwizerimana kwizerimana mwiriwe
mwiriwe muhagaze he
Ah, si mu gisagara cya bujumbura yego tubasabe mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu
Eh, murakoze ta- bwa mbere tubanje kuramutsa uwo mukenyezi mwariye namusangiye cyane kwizera imana ahantu uhagaze ntitukumva neza raba ingene uhagarara neza
Ah, n'ubu ni mu cyumba
biracikagurika ntibifashe neza vuga twumve
Ah, sinzi ubu ubu nibaza ko ko byumvikana ubu ni sawa ubu ni sawa aha.
Eh, twageraho tuvuga twari dutanguye kutubaramutsa turamutsa n'uwo mupfasoni hama hari utubazo tubiri twagira tumubaze
Mhm.
akusanze numvise ko ari ishyirahamwe rikorana n'abakenyezi gusa mbwaso agira ati mubaze ko uh, iterambere niryo ni ry'umukenyezi n'abandi mbwaso agira ati maze ko nkumbure naje amashyirahamwe mato mato y'urwaruka urwaruka uh, rwiga n'urutiga canke rusanzwe rukora ibindi usanga rurikiyemwo bose eh, yo kwiteza imbere ko nayo nkumbura atacyo boba bayafasha ko canke nabo batoba bayumvira kugira ikintu bazoyafasha muri kazoza Eh, ahamu- ahamubwira kabiri kugira ati mubaze eh, ba- ko bavuze ko bamaze imyaka cumi bari muri uwo mugambi ngo barakora n'uwo mugambi ni iyihe baramaze kubona intumbero bari bihaye gushika ku myaka cumi barabona ko hari umusaruro mu izo ntara cumi bavuze bakoreramwo woba ushimishije bagira mbe ni izihe ntambamyi babona bahura nazo muri uwo mugambi wabo ni ibihe bintu babona bigenda neza cyangwa bitagenda neza mama murakoze kubwanyuma ni kubatera intege babandanye na cyane cyane ko n'abakenyezi bo mu burundi nabo bashyize ku iterambere rirama nk'abandi bose murakoze murakoze turafise na inosa kuri telefone inosa mwiriwe inosa ntitwumvikanye patrick nawe turamufise kuri telefone patrick mwiriwe Halo, mwiriwe.
mwiriwe mushikirize ikibazo cyanyu
Jewe nagire mbaze uwo mutumire. Ubwa mbere manje kumushimira Mhm.
kuko eh, u- uwo mugambi ni mwiza kuba bariyumviriye kuba kuba mama bakenye basanzwe bari muri interiere bata batitaye ku bari hagati mu, mu, mu bisagara.
Mhm.
hanyuma nkaba nashaka ku- kumubaza tuti je nahavuye ngira amakenga numvise bavuga ko ata amahera batanga ahubwo biyungunganya nkaca ngira tuti none ko biyungunganya bakaba abantu na cyane cyane bari mu hagati mu gihugu ari abakene ba nyuma none amahera baziganya bayaronka gute basanzwe batari mu mashyirahamwe bavuga gusa ko babeg- bababwira ngo biyegeranye bagire imigwi basanzwe batanaronka n'ayo bashobora gufungura ku munsi
Mhm.
ego jewe aho hantu nagize amakenga mbona amenga ahubwo abantu bashikira bakanafasha ko bo bari ba bantu basanzwe bishoboye baronka amafaranga yo gushobora kuziganya murakoze murakoze jose ntabahungu ibibazo mwabyumvise tubaha akanya mu bishure
egome Eh, murakoze cyane kuri ibyo bibazo Eh, umutumire w'imbere y'uwaherutse eh, nagirenda mwishure yuko dukorana n'abakenyezi n'abagabo n'urwaruka ego tugitangura uyu mugambi w'iterambere ry'abakenyezi ni ukuri twari tubabajwe n'ubukene abakenyezi barimwo n'ihohoterwa icyo ni ukwita le vbg le violence fet of femme nicyo cyatumye twiyumvira gukorana n'abakenyezi mbwa turi ko turakorana n'abakenyezi duca dusanga utagiye urigisha rimwe rimwe n'umugabo wiwe eh, uwo mukenyezi ari naho uhava umushira no mu ngorane hanyuma tusha turaja- turatangura n'imigambi y'ugwaruka turafise ugwaruka ruri mu ishuri n'ugwaruka rutari mu ishuri eh, rw'abahungu n'urw'abakobwa abo bose barahari muri kere hariho n'umugambi witwa sisi vijana twebwe ugwaruka eh, rurimo imisore gusa hariho n'umugambi witwa biraturaba twese uwo mugambi urimo eh, ugwaruka gwi- ruri mu mashuri n'utari mu mashuri ah, abahungu n'abakobwa urumva rero dukorana n'abo bantu bose nkamara rero yabagira ati mbega nk'intambamyi dukunda guhura nazo n'iziyi intambamyi ya mbere niyo umutumire wa kabiri eh, avuze ati mbega muteza gute imbere abantu b'abakene mu gihugu atamahera tubahaye hariho abandi bantu benshi iyindi migambi y'ayandi mashirahamwe yagira imigambi yo kuzigana no kuguranana igatanga ingurane ku banyagihugu iyo migambi ingorane ya mbere twe twabanje kugira muri kere ni uko abakenyezi twari twarashize hamwe mu migwi bumvise iyindi migambi y'abantu baje batanga amahera baca birukankayo imigwi twashizeho ikaba irasambutse mugabo bagiye kwakira amahera babaha abonye bandi kenshi hari aba benshi badasubiza kandi ayo mahera ugasanga baranayajyaniyemo ugasanga mu nyuma baragarutse mu migambi eh, ya ker burundi hakaba n'abandi basubije neza barabandanya neza rero nagira ndamubwire ko iyo ari yo ntambamyi ya mbere abantu baba biteze amahera basanze atamahera bagasubira inyuma mugabo ubu buhinga dukoresha twe tubwita nawe nuze eh, niryo jambo ry'ikirundi twahaye iyi approche dukoresha abantu benshi baramaze ku- kumenya uwo mugambi kandi barawitaba cyane kuko barabonye ko ari umugambi urama hanyuma ikindi nomuremesha ntidukorana n'abantu bafise amahera ahubwo tubigisha ingene borondera amahera kuko ntiwogenda mu gihugu ngo uje gukorera ku mitumba mirongo ingahe ngo uhe amahera abantu nta nayo woronka ahubwo abatanga amahera bakorana n'abantu bake kuko ntiworonka yo kwiza abantu ariko turabigisha turakora ibyigwa nk'ubu unye aba mbere twatanguranye twarabereka ingene nk'umugwi w'abakenyezi cumi na batanu mirongo ibiri bagenda nko kurimira umuntu bagenda gukora udukorwa eh, sinigene twita mu kirundi udukorwa twaho nyene muri iyo komine yabo kuri uwo mutumba wabo bagaca amahera ayo mahera bakaja kuyifashisha bakaca baziganya ijana amajana abiri kundwi hariho nk'umuntu yafata akadeni k'ibihumbi bibiri umuntu n'ukuri yakideni ry'ibihumbi bibiri canke bitanu ntaba ari umuntu atunze baba ari abantu basanzwe cyane yoshobora kugendera mu ntara ahantu hari umugambi wa nawe nunze aho bawukora baziwumusigurira akaca ada- a- a- a- adandaza nk'amavoka cyangwa agakota ikivi c'ibiraya akakirima akakigurisha agakuramo amahera akikenura utuntu n'utundi akagura umwagazi w'impene ukazovyara akaza arashora kamwe kamwe tubigisha mwene ivyo bintu hama amahera ya mbere baziganya tubereka ingene boyaca ko abantu benshi bari n'inguvu mugabo rimwe rimwe ivyiyumviro nivyo bitaza canke kwisuzugura Yego.
akiyumvira ngo ntavyo noshobora ariko tubashize hamwe hama ikindi nomusigurira ni uko imigwi dushiraho les associations Yego.
tuyita mu gifaransa groupe de solidarité n'imigwi yo gufashanya barashigikirana bagahanahana ivyiyumviro bagafashanya ibyo rero biratuma bagira ubumwe hagati yabo hari n'igihe mugenzi wawe akugurana ayo uhava uziganya hama uwundi munsi ukazomusubiza gutyo gutyo kandi kubera tugumana nabo nk'abo twebwe twita aba field coordinators aba abakoordinateurs de Cagagura, terrain Cagagura.
baba baba muri iyo ntara nyene Yego.
baguma babafasha babagendera eh, hama umugi ukazoteba ukanaga ni ukuri nagenda muremesha ko tudakorana n'abantu bifise ahubwo tubigisha ingene bokoresha ubwenge n'amaboko n'amaguru ivyo imana yabahaye byose kugira ngo barondere amafaranga benshi baricara bokora ikintu bagaca udufaranga hama ukabafasha urakoze nyene batu urakoze urakoze urakoze Mm, murakoze namwe reka twakire abandi banywanyi turafise kandi iridefonse kuri telefone iridefonse mwiriwe mu twakuye murihe
ndabakwe n'imyitoke ego mushikirize icyumviro cyanyu
yewe icyumviro nari mfise banza ndamukiriza imitumire
arabumva ego ndabaramukije
yego yewe ibyo kiramakere interinasiyonari ndarishima ku migambi ye ndamwiza rifise rifise umukenyezi n'irimizi ati nawe ndarahashima n'iyo n'iyo migambi bakorera abanyagihugu kugira ngo guteza imbere bakoresheje ubwenge bwabo imana yabahaye muraho ati nawe ndarahoza umutumire tunoti ikibi kubera iki iryo shiramakere interinasiyonari rifasha mu kwiteza imbere mu kenyezi n'irimizi abagabo bo nta kintu bashobora kuba bafasha n'abanyere kugira biteze imbere kuko ari indimizi n'abanyere bahari
numva ntabumva neza sinzi ko aloyize aza ego kunsubiramo nda- nda- ikibazo nge ndiko ndamwumva ndam- ndabasubiriramo nta Ego.
kibazo Mhm.
ego me
ikibazo nari mfise cyari nshobora agomba kuba dumutumire ego re- akaba nashimye ego reka imbere y'uko yishyura ndakimubwira avuze y'uko ko mufasha abakenyezi gusa ngo nta bagabo nabo bafise amikoro make nabo bo- mwofasha nicyo kibazo yabajije turafise esperance kuri telefone esperance mwiriwe
yego mwiriwe mwiriwe mwiriwe murihe Muduha- mutwakuye murihe
So, turi hano i kigali nyabugogo yego mushikirize ikibazo canke icyumviro cyanyu
icyiyumviro ni uko umuntu ari kubona ku- kuri ubu- kuri iki gihe urabona ntabwo byoroshye uragira gutya ugakora waba urimo gukora ukabona umuntu araje ngo ni umukuru w'umudugudu akagufungira wenda niba wari ufite ibihumbi ijana uri kubidandaza dukeya kugira ngo urebe ko wagera kuri twinshi ufite umwana wishyurira ishuri segonderi ugasanga baradutwaye ugasigara nyine ukongera ugasubira inyuma ukajya guca inshuro none turavuga tuti nka leta yatworohereza hanyuma ikareba ukuntu bariya abantu b'abayobozi bo hasi yajya ibabwira bakorohereza abantu ari uwubaka mu- mu mu mbaraga afite akubaka ari ucuruza mu mbaraga afite agacuruza kuko nubwo uba wanze ku- kwishyura ikibanza cya leta cyangwa n'imisoro ariko noneho ntibaturya gutyo nk'uko bishakiye ngo ni bya ni wa mugani bavuga ngo aga- ngo agafi gatoya gatunga inini Eh? ntabwo rero tuzatera imbere na rimwe dutunze abantu kandi aribo bakagombye kutuyobora batwerekera uko tugomba gukora sibyo Mm.
Murahejeje.
Nicyo kibazo nari mfite ubwo rero ugasanga umuntu afite umwana nimba afite babiri umwe aricaye undi ari kwiga n'ubu mfite umwana wicaye imyaka itatu yakagombye kuba arangije muri segonderi yagarukiye mu wa gatatu amaze gukora mbura amafaranga kubera ko ari umuhungu naramuretse ndegumye ndishyurira mu mushiki we mbe nta mugabo mfite yarapfuye nta na- nta gasambu ngira nta n'akazi ngira ni ukuvuga ngo ni ukugenda nkamesera umuntu akarama bya bindi bibiri bya bibiri bizamese- bizangaburira rero umwana ishuri ryishyure n'inzu murumva kuva mu ntambara y'icyenda na kane umuntu arimo abungabunga kera kera uwo abajije akamutera utwatsi ubwo rero ni ukuvuga ngo mm, kuri ubu ni umuntu wese ari- ariho nyamwigendaho nubwo batubeshya ngo dushake imirimo ariko abayobozi bo hasi hasi perezida ntabyo abaza umuyobozi wo hejuru ntabyo abaza ariko Murako- abantu bo hasi murakoze.
baradukabiriza cyane murakoze umutumire wacu ni eh, uyu munywanyi atelefonye ari mu rwanda i kigali turabaza umutumire wacu ko abakenyezi mu Burundi bakunda guhura ibibazo nk'ivyo nk'uko umukenyezi tumwumvise avuga mu Rwanda reka tumuhakanya wishure Defense Nuye Esperance
Eh, ni je muhaye ijambo yego yego
ego murakoze Eh, nagire ngire uyu mutumire eh, sinzi ko ari we terence Il Defense Il Defense ildefense yariko arabaza igituma tudafasha eh, abantu b'abagabo kuko nabo nyene barakena Eh, nti- umugambi wose uragira eh, intumbero twebwe intumbero ya mbere twihaye kwabaye guteza imbere umukenyezi kuko ntidushobora ku- gukemura ibibazo byose biri mu gihugu Eh, nk'akarorero sinovuga ngo twebwe ngo umugambi wacu ngo ni uwo guteza imbere eh, kugira amajambere ku bantu bose twebwe twarihaye eh, eh, ihangiro duteze imbere umukenyezi kuko twiyumvira yuko uteje imbere umukenyezi urugo rwose ruca rutera imbere urugo ruteye imbere n'umu- n'umugabo ara- arabona- arashikirwa n'umwana arashikirwa n'igihugu kirashikirwa nibwo buhinga twiyumviriye gukoresha Eh, hari iyindi migambi eh, yo gufasha abagabo twiyumviriye ubukene mu gihugu ukavuga uti muri muri iriya ntara abantu ba- bo ku rujya mutumba barakenya hariho ikintu bavuga mu gifaransa ngo ngo ngo le plus pauvre c'est la femme du pauvre umukene wa mbere abaho ni umukenyezi w'umukene Hmm.
Eh, twebwe ni ukuri niyo ntumbere twiyumviriye nicyo gituma twiyumviriye abakenyezi hama aba- abashingantahe b'abo bagore turabafasha nabo nyene tukabagirira ibyigwa tukaba hari ibi- imigambi imwe imwe mito mito tu- dukorana nabo ariko na benshi usanga hari igihe batanabyitabira urumva rero twebwe intumbero yacu niyo kugira ngo abandi nibaza bazoza bafate igisata co bagisigaye nta makuru uyu mupfasoni nawe yavuze ati hariho ingorane bahura nazo ku bayobozi bo hasi eh, bo mu ntara baba babayemwo Eh, birashika nibaza ko ari ibintu bishika mu bihugu byinshi no mu burundi iyo ngorane irashika mugabo twebwe abakenyezi dukorana ntitubigisha kuziganya no kuguranana gusa turabigisha n'ibintu bya leadership ibintu by'ubuyobozi Eh, hariho n'ikintu twita la carte de score communautaire eh, em, nkora gusigura eh, mu kirundi mugabo kuko tuyi- tuyivuga uko nyene no mu banyagihugu Eh, ni ni ni- ni- ni ubuhinga eh, twigisha abanyagihugu kugira ngo bige gukorana n'intwaro bige gukorana n'izindi nzego zi- zitanga i- ibintu mu ntara tuvuge nk'abanya- abanyagihugu intwaro no kwa muganga abanyagihugu intwaro n'abantu batanga amazi bakaraba ingene bokorana abo bakenyezi rero tuba twarigishije baraheza bakamenya kuvugira abanyagihugu bakamenya kuvuga ingorane zihari bakamenya gushika imbere turabigisha n'ubuvugizi le plaidoyer Eh, kuko izo ngorane yavuze uyu mupfasoni nini wacu ziriho Mm.
amatwi ingene tuzikemura ni mwene uko ni ukwigisha abanyagihugu ingene ingene bofashanya n'abajeje intwaro ko ko guverinance yogenda neza ko ubuyobozi bwogenda neza Mu ma- nk'uko tubigenza nibaza kwica ari ikibazo kiri henshi mu majambo make tubumvirije umenga mwashize ingufu mu ntara zo hagati mu gihugu aho mu gisagara ca Bujumbura ho nta bakenyezi baba bakeneye imfashanyo nk'izo mu majambo make ego cyane icyo kibazo barakunda kukitubaza igituma tutari mu gisagara cya bujumbura Ehm, tuzoshikayo nababwiye yuko tugenda buke buke Eh, nk'ubu duheruka ku- gushiramo rumonge kera rumonge ntitwakorana aha mu gisagara cya bujumbura hari imigambi twigeze kuhakorana n'ugwaruka ucagagure Kandi- ucagagure turiko mu gisagara cya turasozera bujumbura Eh, twariho umugambi twigeze gukorana n'ugwaruka kandi waragenze neza hariho n'imigambi twigeze gukorana n'ugwaruka rwigeze kuba abagwanyi Eh, nabo nyine turabigisha ibintu by'imyuga naho nyine byaragenze neza muri iyo migambi yaraheze rero uwo mugambi w'abakenyezi wahereye ruguru kuko objectif intumbero yacu yari umugore w'umwirimizi birumvikana ngo umuntu ahere ruguru ariko uko tuzogenda turaronka uburyo tuzogenda turashika no mu zindi ntara kuko abantu benshi barabidusaba ariko tugenda dukurikiza porogaramu uko umuntu asabye ikintu ntibica bikunda ariko turabifise mu migambi tuzoshika aho dusho- aho uburyo buzodukundira gushika tuzogenda twongera mu uwo bakenera yo basangaye
Eh, twebwe eh, dukorera eh, ahantu dufite ibiro ni ngaho i bujumbura eh, mu kinindo eh, kuri aveni mwezi gisabo eh, ni hampande y'aho bita kiyosike sangwe abantu benshi baca bahumva ahandi dufite ibiro ni gitega Yego.
ingozi Yego.
ni muyinga aho turahafise amabiro ugiye ukabaza uti kuri kera uburundi ni hehe u- boca bahakwereka hariho n'icapa ni muri izo ntara zine dufise ibiro murakoze ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu aha niho tugisozereye tukaba dushimiye abaterereye bose twashimiye interano zanyu cyane cyane tugashimira n'umutumire jose ntabahungu yigoye akaza kwishyura ku bibazo by'abanywanyi b'ijwi ry'amerika nuko rero ibiganiro byacu bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mwari kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro muri mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na fatuma karara arimase yadufashije gutororokanya iki kiganiro